kuri radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugiye washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mu rwanda turi no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu abo mu karere ka kisoro muri uganda mudukurikira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice icyenda ya radiyo ijwi riyobora abadushakira kuri interineti namwe mudusanga kuri wa eshatu radiyo yacu voa akadomo com muri kumwe na jeffrey mutagoma ni umwanya w'ikiganiro muri isanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika Je ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranyo aho bita Tura.
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, Mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye.
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
mu gice cya mbere cy'ikiganiro duheruka ku nsanganyamatsiko tugiye kuganiraho uyu munsi twari muri zambia na malawi turebera hamwe ingaruka z'icyemezo cyo gukuraho ubuhunzi ku banyarwanda bahunze mbere y'itariki mirongo itatu n'imwe z'ukwa cumi n'abiri mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'umunani muri ibyo bihugu hashize imyaka ikabakaba icumi ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi na leta y'u rwanda byemeje gahunda yo kurangiza ubuhunzi ku banyarwanda bahunze mbere y'icyo gihe bashingiye ku kwemeza ko u Rwanda rutekanye bityo ibyateye uko guhunga bikaba byararangiye nubwo hari abatari bake batahutse abandi baracyari mu buhungiro kubera impamvu zitandukanye muri iki kiganiro rero turanyarukira muri Mozambique no muri Zimbabwe naho hari impunzi z'abanyarwanda uretse ingaruka zatewe na kiriya cyemezo ku mpunzi turareba n'izituruka ku mihindagurikire y'amategeko n'ubutegetsi muri ibi bihugu na politiki y'ububanyi n'amahanga hagati yabyo n'u rwanda muri iyi myaka ishize iharane muri zimbabwe ndi kumwe na metere henri paul ngabire munyamategeko wazobereye mu byerekeye amategeko agenga impunzi akaba afite n'impamyabumenyi y'icyiciro cya gatatu mu birebana n'uburenganzira bwa muntu metere henri paul ngabire ikaze mu kiganiro muri isanga hano ku ijwi ry'amerika murakoze kuntu za amerika n'abari budukurikire n'abazatumva icyo kiganiro turi kumwe kandi na bwana Cleophas habiyaremye umuyobozi w'impunzi z'abanyarwanda ziri muri mozambique bwana habiyaremye ikaze ku ijwi ry'amerika mu kiganiro muri isanga murakoze mutagomwa ubu kuba mwahisemo ko muri mozambique ye nari maze rero kuvuga ku nsanganyamatsiko tugiye kuganiraho haruguru hariya ndagira ngo duhere inyuma gato duhereye aho ngaho muri mozambique bwana habiyaremye ingaruka icyo cyemezo cyagize ku mpunzi z'abanyarwanda duhereye icyo gihe icyemezo bamaze kuvuga ko kizajyaho Hmm.
bateye ubwoba mu mpunzi nyinshi z'abanyarwanda ubwoba bawugize kubera yuko icyo bahunze cyari kitararangira kandi noneho bakibaza ukuntu u rwanda ubutegetsi bwa fpr ari nabwo bahunze aribwo buhinduka bakavuga ngo icyo abantu bahunze cyararangiye noneho hcr nayo ikora ikosa ryo kumva uwo bahunze ntijye kumva uwamuhunze icyo abitekerezaho ariko rero icyaje guhisha wenda navuga ku ba- ku mpunzi zo muri mozambique ni uko kugeza ubu ngubu tuvugana icyo cyemezo muri mozambique kitashyirwa mu bikorwa ni ukuvuga ko cyaremejwe cyemezwa na leta y'u rwanda cyemezwa n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi hcr ariko bigeze kuri leta ya mozambique ntiyumvikana nabo Ubu bavugaga ko mu myanzuro bafashe ko igihugu ari cyo kizafata umwanzuro wa nyuma Mm.
noneho rero umwanzuro wa- wa nyuma mozambique yafashe ni uko yo yagumishijeho ubuhungiro ku mpunzi z'abanyarwanda kuko nkeka ko yemezaga neza ko ibyo bahunze bitararangira kandi impamvu wenda nakongeraho ni uko n'ubu ngubu abantu bakomeje guhunga ari, ari benshi mu rwanda ni ukuvuga ko ah, amashami ashinzwe ku, kwakira impunzi cyangwa gukurikirana imibereho y'impunzi muri mozambique yakomeje kwakira impunzi nyinshi zivuye mu rwanda ubwo rero wibazaga ukuntu wavuga ngo icyo abanyarwanda bahunze cyararangiye kandi n'abandi bakiri guhunga Eh, ubiri n'amahire uri umuyobozi w'impunzi aho ngaho muri mozambique ugize uti na n'ubu ngubu hari abanyarwanda batari bake bahunga u rwanda ni ku mpamvu za politiki cyangwa no- ni abimukira basanzwe bishakira imibereho ni impamvu z'umutekano ubwo ni ukuvuga nyine ni impamvu za politiki kuko abanyarwanda benshi bahunga muri mu- bahunga mu rwanda umutekano wawe ni mukeya i- baratotezwa ba- baricwa noneho bakabona ko ubashije kubona uko agenda aragenda nkeka ko ndetse n'ubu ngubu hari abandi bakiri mu rwanda kubera ko babuze aho banyura babonye inzira banyuramo bahunga ari benshi tujye muri zimbabwe uko byari bimeze duhereye icyo gihe metero ngabiri nk'uko byari byatangajwe n'umuryango w'abibumbye umaze kumvikana na na leta y'u rwanda eh, bari bafashe icyemezo cy'uko impunzi z'u Rw- za- z'abanyarwanda zagombye gutaha kuko bari batekereje ko bamaze kumvikana na leta y'u rwanda ko eh, nta cyatuma izo mpunzi zidataha ariko ndagira ngo mbibutse ko icyemezo cyo ku- gukuraho ubuhunzi n'ubundi kiba gisanzwe kiri mu mategeko mpuzamahanga nk'itegeko rigenga impunzi ryo muri mirongo itanu na rimwe cyangwa itegeko rigenga impunzi ryo muri afurika ryo mu gihumbi magana cyenda mirongo itandatu n'icyenda kuko mu ngingo zabo bavuga ko umuntu ashobora kureka ubuhunzi ashobora gutakwa impunzi kubera ko icyatumye ahunga cyavuyeho ibyo biri muri izo konvansiyo ebyiri kandi zimbabwe kimwe n'ibindi bihugu bya afurika byagiye bizisinya ariko nk'uko wabivuze icyo cyemezo gifatwa eh, ntabwo zimbabwe yahise igishyira mu, mu, mu, mu, mu mu bikorwa Ing- urebye mu ma- mu nama zagiye zibera i geneve cyangwa mu mu byemezo byafashwe n'i geneve nibwo baje ku- noneho gutanga icyemezo kiri specific kivuga abagombye gukorerwaho ubuhunzi kubera ko cyari cyateje ibibazo cyane ko bavuga ko abanyarwanda bose bagomba gutaha kubera ko ntacyo bahunze kigihari ariko ibihugu byinshi bya afurika birimo na zimbabwe bikagumya bivuga ko biri kwakira izindi mpunzi z'abanyarwanda ziva mu gihugu cy'u rwanda kubera ibibazo byari bihari noneho kubera izo mpamvu icyo gihe nibwo umuryango w'abibumbye wafashe icyemezo cy'uko impunzi zagombye gukurirwaho iyo sitati y'ubuhunzi ari impunzi zahunze kuva muri mirongo itanu n'icyenda kugeza muri igihumbi magana cyenda mirongo cyenda n'umunani noneho ibyo byahise bituma impunzi zahunze muri igihumbi magana cyenda mirongo cyenda n'umunani kuzamura kugeza n'uyu munsi zitaribwa n'icyo cyemezo ubwo rero muri make zimbabwe uko yabigenje eh, hano muri zimbabwe habanje kuba in- uruzinduko rwa minisitiri wari ushinzwe impunzi yaje muri zimbabwe hanyuma ajyanwa no mu nkambi y'impunzi hanyuma akorana n'inama n'impunzi inama yabereyemo impaka ndende cyane impunzi zimubaza ibibazo zinamwereka yenda ibimenyetso zakekaga ko zerekana ko muri make ibyo yavugaga yenda batabyemera hanyuma izo mpaka zaje kurangizwa n'uko leta ya zimbabwe yavuze iti noneho hajyeho kom- hajyeho komite y'impunzi bazitoranyamo impunzi zizajya mu rwanda zikajya kureba uko bimeze zikagaruka zamara kugaruka zikabwira abandi ko ibintu byagenze neza hanyuma abo bandi nabo bakumva bataha Mm, ubwo uwo muminisitiri yari azanywe no kugira ngo ababwire basubire mu rwanda muri rusange kugira ngo arebe ko icyo cyemezo cyashyirwa mu bikorwa aho muri zimbabwe Eh, muri make yari aje ku- ku- ku- kugerageza kubwira impunzi ko zataha zose yego ariko anababwira ko icyo- yaje mu bihumbi na cumi na rimwe icyo gihe yanababwiraga ko hari icyemezo kizabafatirwa cy'uko bazakurwaho sitati y'ubuhunzi ubwo rero nibwo leta ya zimbabwe yavuze iti izo mpaka twe ntitwazishobora ntabwo tura- tu- turi mu rwanda mwebwe mwazohereje abantu bakajya kureba uko bimeze bakagaruka bagatanga ripoti hanyuma iyo ripoti yaba noneho tukayigenderaho tu- dushishikariza n'izindi mpunzi gutaha iyo komite yagiyeho hanyuma hari abantu bagiye mu rwanda bagarutse amakuru mfite ni uko ripoti batanze yari so adivesi dongo muri make ntabwo ya- ya- yatangaga icyizere cyo gutaha ku buryo icyo cyemezo cyo kuvuga ngo bagomba gushishikariza izindi mpunzi gutaha zimbabwe yashushe n'aho icyihorera irabyihorera hanyuma mu bihumbi bibiri na cumi na kabiri ariko zimbabwe icyo gihe yafashe icyemezo cy'uko kubera ko muri iki gihugu kugira ngo ubone ubuhungiro ugomba gukora eh, ugomba kubazwa ibyo bita interview ni n'ababishinzwe buri muntu abona sitati y'ubuhunzi biturutse ku byo yavuze not kubera ko yageze mu gihugu yafashe icyemezo cy'uko abantu bagomba gusubirishwamo abo bose barebwaga n'icyo cyemezo ni ukuvuga abantu bahunze kuva muri mirongo itanu n'icyenda kugeza mu gihumbi magana cyenda mirongo icyenda n'umunani bagombaga kongera gukoreshwa interiviyu cyangwa se kubazwa bakareba koko niba icyo bahunze cyaba kigihari cyangwa niba cyararangiye ibyo byarabaye abantu barahamagawe bajya gukora ayo mabazwa bararangiza bamaze kurangiza harimo abo zimbabwe yaje gutangaza ko babone impamvu batanga zo kuguma muri zimbabwe zitacyumvikana ariko abenshi abenshi bagiye gukora iryo bazwa zimbabwe yasanze impamvu bafite zumvikana ni uko irabareka bo bagumana sitati z'ubuhunzi abo ngabo muri bake basigaye ubwo bari basigaye bafite uburenganzira bugendanye n'ibyo amategeko ateganya muri zimbabwe bwo kujurira icyo cyemezo kugeza na n'ubu uretse mu byumweru bibiri bishize nta muntu n'umwe w'umunyarwanda wari wagakuwe muri zimbabwe kubera ko bavuze ko agomba gutaha mu cyumweru kimwe cyangwa bibiri bishize nibwo hari hari umuryango umwe wagomba gukurwa muri zimbabwe ariko impamvu ntabwo zari uko bari barakuweho sitati y'ubuhunzi harimo izindi mpamvu zijyanye n'umutekano w'igihugu cya zimbabwe n'izindi mpamvu zo zijyanye no kuvanga iby'ubuhunzi no gukorera guverinoma y'u rwanda ariko kugeza ubu muri zimbabwe nta muntu n'umwe uravuga ngo birukanye ngo kubera ko cyangwa ngo bamusubize mu rwanda cyangwa bamubwire ko adashobora kubona atagifite uburenganzira bwo kuba muri zimbabwe n'ubwo mu mategeko baba bavuga ko nta mpamvu agifite zo kuba muri iki gihugu muri make ubwo ni uko bimeze izo mpunzi ziri mu cyaragati ziri hano ntabwo zigeze zirukanwa ariko nanone ntabwo zikibarwa urebye nk'impunzi hano muri zimbabwe muri make ni uko bimeze dusubire muri mozambique bwana habiyaremye wumvise ko hari abantu baje kubwira impunzi hariya muri zimbabwe bati nimugende mujye mu rwanda nyabona murebe umutekano waragarutse ibintu bimeze neza mwebwe aho muri mozambique iyo gahunda ya genda urebe uze uvuge ntabwo yigeze ihagera uwo muminisitiri hano muri mozambique yari ageze mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na rimwe ndetse bamujyana mu nkambi y'impunzi iba intambura kuko mugenzi wanjye wageze muri zimbabwe abantu inama n'impunzi z'abanyarwanda ariko ku bibazo bamubajije nyine byerekanye n'icyo bahunze n'uko mbese u rwanda ruba rubiza ko ibibazo byarangiye ntabwo yabashije kubisubiza ubu rero bamubonye ko atabashobojwe kubisubiza yagiye muri make adashoboye kumvisha abanyarwanda ko icyo bahunze cyarangiye ahubwo nyine nk'uko mugenzi wanjye yabivuze yabumvizaga ko niba badasatse ku neza hari ibyemezo bizabasasirwa byo kubavanaho ubuhungiro iyo gahunda yo kuvuga ngo bajye kureba uko bimeze ntabwo hano muri mozambique habaye kandi nkeka nyine ko impamvu itahabaye ni uko bakomezaga kubona n'izindi mpunzi ziri guhunga ntabwo babona abantu bahunga ujye uvuga ngo abandi bakubwira ko icyo bahuze kigihari noneho ngo mugende mujye kureba ko ari bizima kandi nyine ubwacyo icyo ni ikimenyetso kikwereka ko niba abantu bakiri guhunga n'abarahunga bakubwira ko icyo bahunze kitarangiye kandi ndagira ngo nkubwire ko u rwanda ni igihugu cyacu amakuru yo mu rwanda turakurikirana tuzi neza ko bahunze bigihari ibyo bavuga ni ibya politike ni twebwe twahunze tuzi icyo twahunze tuzi n'abo twahunze nitubona ko byarama tuza gukunda igihugu cyacu tuzatera ahubwo ishoye duhite dutaha metere ingabire wari uvuze uti nyuma rero bimaze kugenda gutyo bamwe bahawe ubuhunzi abandi baguma aho ngaho nta icyo cyemezo nta n'umwe cyari cyagakozeho nta kintu byahinduye muri rusange ku mibereho y'impunzi cyangwa uburenganzira umuntu agenerwa ku buryo bugaragara
hari ingaruka ziba zikomeye kubera ko kubera ko iyo uri impunzi ukurikije amategeko nka hano muri zimbabwe icyo bita refugi igenga impunzi hari ibyo impunzi igenewe impunzi igomba kubona ibyangombwa birimo icyangombwa cy'indangamuntu birimo ibyangombwa bishobora gutuma befu setifiketi nk'iyo umwana avutse birimo n'ubundi bufasha bwinshi cyane bushobora kuba buriho ugasanga nk'abantu bakuriweho icyo cyemezo bashyizeho icyo cyemezo cy'uko bagomba gutaha ibyangombwa byabo iyo birangiye bigorana kugira ngo bashobore kuba babyongera kubera ko ibyangombwa by'ubuhunzi muri iki gihugu birarangira hari ibimara imyaka ibiri hari n'ibindi by'amezi atandatu ugasanga izo serivisi batazifite ugasanga nk'abashobora kuba bafite nk'abana biga za pirimeri cyangwa segonderi bagiye gukora ibizamini bya leta kubera ko umwana aba akeneye kubona indangamuntu ugasanga bishobora kumugora gukora icyo kizamini kubera ko umwana adashobora kubona iyo ndangamuntu kubera ko adashobora kuyibona ibyo rero ni ibintu bishobora kugira ingaruka nini cyane ugasanga n'ushobora gushaka yenda nk'umuntu ushaka gushaka umugore cyangwa umugore umukobwa ushaka gushaka umugabo wenda iwabo baba barebwa n'icyo cyemezo nabwo bishobora kumugora kujya gusezerana mu rukiko mu byerekeye n'amategeko kubera ko basaba ko ugomba kuba ufite indangamuntu kandi ukaba ufite icyemezo cy'uko utigeze ushaka muri make rero birabangamye muri ubwo buryo kubera ko ibyangombwa buri mpunzi yindi iba ifite nyine uwo nguwo aba atabifite ku buryo haramutse habaye nka za operesheni ziriya zo gushaka abantu babaye hano batabayeho mu rwego rw'amategeko kuko itegeko rigenga impunzi hano riba rivuga ko iyo bagukureho ubuhungiro uba ufite iminsi mirongo icyenda kuba muri iki gihugu iminsi mirongo icyenda rero iramutse irangiye ubwo ni ukuvuga ko muri make uba uri mu cyeragati nubwo guverinoma ya hano itaba ifata ibyemezo byo kwempurimentinga ibintu muri miri egiti ariko urumva biba bifite ingaruka zikomeye cyane kuri abo bantu baba bari mu cyeragati muri make uburenganzira bw'impunzi aho muri mozambique bwana habiyaremye uburenganzira bw'impunzi hano muri mozambique kugeza ubu ngubu bukakubahirizwa kubera ko nk'ibyo mu gihembwe muri gihembwe tuvuze nta muntu n'umwe wigeze bavaniraho icyo cyemezo bageze bakura icyemezo cyo kuba impunzi ibyangombwa biraboneka kandi noneho ni ukuvuga ngo ibyo uburenganzira buduha impunzi yose irabubona iyo ugeze muri mozambique ukabasha kwandikwa nk'impunzi uba ufite uburenganzira bwose busesuye bwo kuba muri mozambike ukajya abana bakiga ukajya kwa muganga ukavurwa waba uvuye kugira icyo ukora ukagikora muri make navuga ko uburenganzira bw'impunzi muri mozambike kugeza ubu ngubu bwubahirizwaga tujye ku bijyanye n'amategeko ahindagurika mu bihugu bitandukanye bikunda kuvugurura amategeko rimwe na rimwe itegeko runaka ugasanga riravuguruwe hongeyemo ibi hakuyemo ibi metero ngabirebire n'amahire wowe uri umunyamategeko ni ayahe mategeko yavuguruwe aho muri zimbabwe bikagira ingaruka by'umwihariko ku mpunzi z'abanyarwanda
urebye amategeko yo muri zimbabwe menshi ntiyavuguruwe ariko iryo twavuga ni itegeko nshinga ryavuguruwe mu bihumbi bibiri na cumi na kabiri hanyuma rikaza gutorwa mu bihumbi bibiri na cumi na gatatu iryo tegeko nshinga muri make ryashushe nk'aho rigira icyo ritanga ingaruka nziza ku mpunzi kubera ko iryo tegeko ryashyizemo ingingo yivuga ko umwana wese uvutse ku muzimbabwe umwe aba ari umuzimbabwe ashobora kubona ibyangombwa bya zimbabwe ibyo bitandukanye na kera ko umwana washobora kuvuka tuvuge ko umuntu w'impunzi washakanye n'umuzimbabwe atashobora kuba umuzimbabwe icyo tegeko rero ryatumye nk'abanyarwanda bari hano b'impunzi bashobora kuba barashakanye n'abazimbabwe ryatumye aba abana babo otomatikoma baba abazimbabwe badakeneye kumenya kwandika ku mpunzi bashobora guhita baba abazimbabwe bagafata ibyangombwa bitewe n'uko wenda ise ari umuzimbabwe cyangwa se nyina akaba ari umuzimbabwe ikindi noneho gihari ni uko iryo tegeko nanone mu ngingo mirongo itatu n'umunani rivuga ko umuntu abona ubwenegihugu ubu ngubu hari icyo bita dibeti ihari kubera ko iryo tegeko rivuga ko umuntu umaze imyaka irenga icumi ari muri zimbabwe ashobora kwaka ubwenegihugu bwa zimbabwe ubu ngubu hari dibeti iri hano ikiri mu banyamategeko nkeka ko misitayindi ishobora kuzajya mu rukiko bashaka kuvuga bati n'impunzi maze hano imyaka irenga icumi ishobora kwaka ubwenegihugu bwa zimbabwe ariko ibyo ntibyari byemezwa kubera ko n'inzego zishinzwe abinjira n'abasohoka muri zimbabwe zigitsimbaraye zikivuga ko iyo uri impunzi iryo tegeko ridashobora kugukavaringa uguma uri impunzi ariko iryo tegeko ryatumye muri make hari ibintu byinshi bihinduka ku mpunzi ikindi kiyongereyeho ni uko itegeko rigenga impunzi rya hano riha minisitiri w'impunzi uburenganzira bwo gutanga bwo gutora ahantu aho ariho hose bakavuga ko ari impunzi zigomba kuba iryo tegeko rero noneho urebye mbere ntabwo bakundaga kubireba cyane cyane ko muri zimbabwe buriya hari impunzi nke cyane buriya ugereranyije n'ibindi bihugu bya afurika zimbabwe ndumva ifite impunzi zitageze ku bihumbi makumyabiri izo bihumbi makumyabiri ibihumbi cumi na kimwe ni impunzi z'abantu bava muri congo democratic republic of congo hanyuma abanyarwanda banditse nk'impunzi nk'uko ari abanyarwanda ndakeka ko batagera no mu no muri magana atanu cyangwa magana atandatu hanyuma muri ino minsi nibwo hiyongereyeho abamuzambike kubera ibibazo byabo byaba bagize muri iriya ntara ya cabo de garado kubera ibibazo by'iterabwoba byari bihari hari impunzi zirenga ibihumbi birindwi abandi ni abandi bake bo mu bihugu nka za somaliya etiyopiya zimbabwe rero kubera ko yari ifite impunzi nkeya ntabwo urebye bashyiraga imbaraga mu mategeko agenga impunzi ariko kubera ko izo mpunzi zari zimaze kuba nyinshi numva abantu ibihumbi makumyabiri nibwo mu minsi ishize nibwo inzego zose zishinzwe abinjira n'abasohoka na na minisiteri ishinzwe na komisiyo ishinzwe iby'impunzi bavugaga ko impunzi zigomba kuba mu nkambi zikava mu nkambi ariko zifite uburenganzira ariko general roma urebye iryo tegeko ntabwo bakunze kureba cyane kereka iyo hagize ikintu kiba hari impunzi nyinshi cyane ziba mu mujyi wa harare hari impunzi ziba mu yindi mijyi kandi urebye rimwe na rimwe bataba banatse uburenganzira bwo kuba mu nkambi bamwe banakora ibikorwa byinshi by'ubucuruzi ubuhinzi cyangwa se taransipoti badafite izo mpushya yenda ziba zivugwa mu mategeko ugasanga nubwo amategeko muri zimbabwe avuga ko hari ibyo impunzi zigomba kuba zujuje zigomba gukurikiza ariko urebye ntabwo bari bagakoze igikorwa cyo kuvuga ngo ayo mategeko barashyira mu bikorwa cyane basa naho bari barabyihoreye kubera cyane ko nkeka ko byaterwaga mbere impunzi zari nke cyane muri iki gihugu ikindi cya kabiri impunzi zari ziri hano zavaga mu bihugu urebye nk'igihugu nka kongo zimbabwe ko yagiye kurwana muri kongo igiye gufasha kabira byatumaga umuntu wese uvuye muri kongo agera muri zimbabwe zimbabwe imufata nk'aho muri make ari impunzi hanyuma impunzi z'abanyarwanda zari zageze muri zimbabwe zimbabwe icyo gihe yarwanaga n'u rwanda rufasha abareboro rufasha bariya barwanyaga ubutegetsi bwa kongo ubwo rero impunzi yo mu rwanda yahagera tuvuge ugasanga nayo bayumvishije ko ifite ibibazo kubera izo mpamvu za politiki hagati n'ububanyi n'amahanga hagati y'ibyo bihugu ugasanga rero ayo mategeko nubwo yari ahari ariko urebye zimbabwe ntabwo yajya kuvuga ngo irayakurikiza ngo ikurikirane impunzi kereka rimwe na rimwe iyo habaga hari ikindi kintu cyabaye yenda bashaka nko kugira ngo barebe nk'abagizi ba nabi cyangwa hari icyo bikanze ariko ubundi urebye ayo mategeko ntabwo bayashyira mu bikorwa cyane kereka ubwo ahangaha nibwo bavuze ko impunzi zigomba gukurikiza ayo mategeko ariko kugeza ubu ngubu muri make ntabwo bari ba ntabwo bari bayashyira mu bikorwa impunzi ziracyahari ziracyabayeho zishaka kuba abana bariga abantu barakora nubwo bamwe na bamwe bafite ibyo byangombwa ariko abenshi ntabyo baba bwana habiyaremye buriya imyaka makumyabiri n'irindwi ni myinshi tubariye ku baje muri za mirongo icyenda na kane metere ngabire yaravuze ati hari itegeko hariya muri zimbabwe riherutse kuvugururwa rivuga ko umuntu umaze imyaka icumi ashobora gusaba ubwenegihugu aho muri mozambique bimeze bite hari abanyarwanda bahisemo kwibera abanyamozambique cyangwa baracyaryumyeho baravuga bati igihe kizagera dutahe
muri mozambique amategeko yari muri make ameze neza ku mpunzi nyine kuko aho bitandukanye no muri zimbabwe muri mozambique bemeza ko umwana wese uvuye muri mozambique afite uburenganzira bwo kubona ubwenegihugu bwa mozambique bavuga ko abana bavutse bavukiye muri mozambique kabona n'iyo ifenanira baba ari impunzi z'abanyarwanda cyangwa izindi mpunzi z'ahandi bahita babona ubwenegihugu hari itegeko rivuga ko umunyamahanga umaze imyaka icumi muri mozambique nawe agomba kubona ubwenegihugu gusa ibyo ngibyo urabisanga mu itegeko muri rya masezerano y'ijeneve arengera impunzi mozambique ntashyizeho umukono ariko bageze kuri icyo icyo ngicyo bashyizeho icyo bita reseriva ni ukuvuga ko mozambique itabihakana ariko ishobora kubikora uko ibyumva ni ukuvuga ko rero abanyarwanda bafite imyaka bamaze imyaka cumi hano muri mozambique bashobora gusaba kuba abamozambike gusa ababisabye barahari ariko ntabwo bose bari babona ibisubizo nkeka ko kugeza ubu abashoboye kubona ubwenegihugu bwa mozambique ni bake cyane ugereranyije n'ababisabye ibyo bintu biratinda sinzi impamvu bitinda kuko icyo gihe nyine ndetse bavugaga muri ibihumbi bibiri na cumi na rimwe bavuga ko abanyarwanda bagomba kubanirwaho ubuhungiro mu byo yavugaga yavuga ko ntawe ugomba gutaha ku ngufu bemeraga ko utazashaka gutaha yasaba idoko yo gutuzwa muri icyo gihugu gutuzwa muri icyo gihugu ntibisobanutse neza icyo gihe wenda igihugu cyumvaga ko mbese icyo gihe bagombye gukora ubwenegihugu ndetse icyo gihe abashinzwe impunzi muri mozambique bari basabye abanyarwanda bujuje ibyangombwa kuko basaba ubwenegihugu abenshi barabisabye ariko kugeza ubu ntabwo ubu bwenegihugu abenshi babubonye metere ngabire wari umaze gusa n'ubikomozaho aho ngaho hari benshi babubonye
oya kugeza ubu ngubu ndagira ngo mumenyeshe ko nta munyarwanda n'umwe wari wabona ubwo bwenegihugu ariko hari ababusabye ni porosedire donko bica mu nzira ndende cyane urumva amategeko ntabwo ahuye inzego zishinzwe abinjira n'abasohoka ziracyaryumva bivuga ati iyo uri impunzi uba uri impunzi ntabwo twakubara nk'umuntu w'umunyamahanga waje hano w'umushoramari cyangwa undi hanyuma nkakeka ko usibye n'iby'amategeko haba harimo n'izindi mpamvu za politiki zo kuvuga ati umuntu niba muri iki gihugu umuntu ahungiye hano rero cyangwa ejo bundi tukamuha ubuhungiro uwacu nahungira aho ngaho nabo bakazamuha ubwenegihugu bizagenda gutya muri make ntabwo nta muntu wari wahabwa ubwenegihugu hari ababisabye bikiri muri porosedire ndende cyane bahamagarwa bakabazwa bagakora ama intaviyuzi ariko kugeza ubu icyemezo ntabwo cyari cyafatwa ntawuzi igihe kizafatirwa niba kizafatwa cyangwa niba hazaba kwitabaza inkiko kugira ngo wenda izo nzego bazazikangure zifate icyemezo tujye mu bijyanye n'ubuyobozi bw'igihugu na politiki y'ububanyi n'amahanga turavuga ku rwanda bekamere na mozambique hari icyo byahinduye ku mibereho rusange cyangwa umutekano w'impunzi muri icyo gihugu dore ko muri iyi myaka ishize habayeho impinduka hagati y'umubano w'u rwanda na mozambique
nibyo umuntu yavuga ko umubano w'u rwanda na mozambique wagiye ushobora kugenda umera neza ariko impunzi nazo nyine ntabwo ariko byagiye bizimerera neza cyane kubera ko nk'abantu ambasade y'u rwanda aho igereye muri mozambique ndetse na mbere yaho kuko hari ambasade yabaga muri south africa ari nayo yari yagaye u rwanda muri mozambique hari habamwo rimwe na rimwe ibikorwa ubona ko bishobora kubangamira impunzi icyo gihe rero twakunze kubyerekana kuko twari duhagarariye impunzi twari twerekana ibimenyetso ko ibyo tuvuga ari ukuri ko hari ibikorwa bishaka nko kubangamira impunzi ni nk'ibihe bikorwa bwa mozambique byareberera kubikurikira hari nk'abantu bagendaga batunga agatoki bavuga ko ngo bafashe imiryango cyangwa bafasha imitwe yitwaje intwaro iteye igihugu cy'u rwanda ariko ugasanga bavuga nta kintu baherewe nta n'ikimenyetso kandi kubigaragara neza ko bababeshera gusa ari ukugira ngo babateshe umutwe kuko ubanze kuyoboka nyine ibyo babasaba cyangwa bababwira ati muze mugire gutya nimutagira gutyo tuzabamerera nabi turabagirira nabi ugasanga babandika mu binyamakuru byo mu rwanda noneho ubwo nyine ibyo bikorwa byose ko hariho uburyo bwo gushaka kubagirira nabi yewe hari n'abantu bagiye bicwa abantu bishwe ukabona uburyo bushyirwamo budasobanutse kandi ukabona ko nyine wenda bashobora kuba bazize ko banze gukurikiza cyangwa kugera ku mategeko hari n'abantu bagiye batangirwa amarita ngo bafatwe ngo bajye kuburanishwa mu rwanda ibyo byose ukabona ko ari ukaboneka ko ari ibimenyetso nyine byabayeho byo kugira ngo bahungabanye umutekano w'impunzi no kuzitisha umutwe no kugira ngo noneho zihebe ku gitego kugira ngo u rwanda rwose rutabishaka icyo gihe ubutegetsi bwa mozambique bubyitwaramo gute kugeza amagingo ya byari bwabyitayemo neza kuko ayo malisiti mozambique yavugaga ko nta masezerano ifite ifitanye n'u rwanda ariko kugira ngo abantu abo bita abanyabyaha naho habaga habaye icyo kintu cyo kumenasa wabonaga ko ubutegetsi bwageragezaga guhumuriza impunzi kandi ko ukabona ko bashyiraho ikintu cyo kugira ngo umutekano w'impunzi wubahirizwe gusa nyine nuko wenda mu minsi yashize twagize ikibazo gikomeye cyane hagize mugenzi wacu afashwe aburirwa irengero turatakamba dutakambira ubutegetsi n'ubu ngubu dukorana iki kiganiro ntabwo twari twamenya irengero cyangwa se uko byagenze ubutegetsi ntabwo bwaduhaye igisubizo nubwo bari batwijeje ko abapolisi bari gukurikirana ifatwa n'ibura ry'uwo mugenzi wacu ariko nk'ubu tuvugana nta kintu na kimwe twari twabimenyaho nta kintu babitangiza cyangwa se ngo babitangarize abandi bose bavuga bati ibura rya wa munyarwanda w'impunzi ryagenze gutya ni uko byagenze ibyo cyakaba ari ikintu mvuga ko cyatubabaje kandi kigaragara ko kitagenze neza cyane cyane ko twebwe twabonaga ko harimo n'ukuboko k'ubutegetsi bw'u rwanda aho ngaho mvuge ko ari igitekerezo cyanyu uko mubitekereza ariko atari uko ijwi rya amerika ribibona ngira ngo ushaka kuvuga ni bwana ntamuhanga kasiyani uriya munyamakuru wari warahunze gereza mu rwanda agahungira aho ngaho niba ari we ibura rye rigomba kuba ryarateye igikuba mu kumva ndetse umutekano w'impunzi z'aho ngaho utubahirijwe bwana habiyaremye niko bimeze cyateza igikuba mu mpunzi twumva ko n'umutekano w'impunzi kuko niba ari uko bigenze noneho utacyubahirizwa kuko wahoze wubahirizwa niyo mpamvu nyine natwe twasakuje tuvuga tuti bigenze bite umuntu wacu afashwa gute ko bitakurikije amategeko cyangwa se ko utatwereka uko byagenze mu by'ukuri byateye igikuba gikomeye cyane mu mpunzi n'ubu ngubu tuvugana ntabwo imitima y'impunzi yari yajya mu gitereko kubera ko kugeza ubu twari twitegereje ko iperereza abapolisi bakoraga inzego z'igipolisi zakoraga zizatwereka ukuri kuko ibintu byose byagenze ubu tuvugana rero nk'uko nabikubwiye haba iryo perereza ryari ryacitse ritangariza haba abanyarwanda se cyangwa n'abandi bose bari bagiye bashaka ko ukuri kwajya hagaragara ku kibazo cy'uwo munyamakuru nta muhagarariye wafashwe mu buryo budakwiye akabonerwa irengero
ubu noneho ingabo z'u rwanda ziri muri mozambique zirimo zirafasha leta y'icyo gihugu kugarura umutekano muri kariya karere ka cabo delgado ibyo ntabwo bituma impunzi ziri aho zikangarana ngo zibe zatekereza ko umutekano wazo wenda abo zahunze noneho bazigezeho ngo zibe zatekereza kujya nko mu bindi bihugu bamwe bagize ubwoba babitewe na nyine n'abambari ba kigali tuba turi kubana nabo hano aho turi bagenda badutera ubwoba bavuga bati noneho akanyu kashobotse ariko njyewe ku giti cyanjye nk'umuyobozi w'impunzi ntabwo nemera ko akanyu kashobotse kuko nta mpamvu yo kugira ngo akanyu kashobotse kubera ko mozambique ni igihugu cyashyize umukono ku masezerano y'ijeneve arengera impunzi nkumva ko rero mozambique itazibagirwa ko iyo sinyatire yashyize kuri ayo masezerano isaba kugira inshingano zo kurengera izo mpunzi yakize nkumva ko rero mozambique niyo yaba yahamagaje abasirikare bo mu rwanda kugira ngo baze kubafasha kubungabunga umutekano muri ya ndaya ya kabuderikazo bitaha abo basirikare uburenganzira bwo guca inyuma ngo nabo bajya gukora ibikorwa by'iterabwoba bajya guhungabanya umutekano w'impunzi kuko kuri ngewe guhungabanya umutekano w'impunzi ntabwo bitandukaniye n'iterabwoba ribera muri kaboteri hato
ijwi ry'amerika
mu munota umwe gusa uramenya amakuru y'afurika kuri radiyo ijwi ry'amerika buri munsi
reba videwo y'umunota umwe ku ijwi ry'amerika ni ku rubuga rwa facebook ku ijwi ry'amerika
videwo y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri afurika ni ku rubuga rwa facebook rw'ijwi ry'amerika aderesi ni voa radiyo yacu
Maitre Ngabire turavuga ku bijyanye n'ubuyobozi bw'igihugu na politiki y'ububanyi n'amahanga ubwo noneho tuje aho ngaho muri zimbabwe eya na hano muri zimbabwe urebye ibintu byarahindutse kuva aho zihindura imirishyo muri bibiri na cumi na karindwi ubwo perezida robert gabriel mugabe wari umaze imyaka mirongo itatu n'irindwi ku butegetsi yavaga ku butegetsi hanyuma emerson dambuzo munangagwa akaba ari we uyobora leta yasaga n'aho ari inzibacyuho hanyuma akaza no gutorerwa kuyobora zimbabwe imyaka itanu navuga ko mbere ubuyobozi bwa robert mugabe kubera ibibazo byaje kubera muri congo aho u rwanda na zimbabwe muri make bumvikanye nyuma y'aho u rwanda rushatse gukuraho kabira rura desire hanyuma zimbabwe igakora interivasiyo yo kujya kumutabara muri make ntabwo imigenderanire hagati ya zimbabwe na rwanda yari imeze neza kuva muri za bibiri kugeza muri bibiri na cumi na gatanu na gatandatu na karindwi ariko aho ubuyobozi buhindukiye bigaragara ko hagiye haba igerageza guhindura imigenderanire kuko nyuma yaho na hano muri zimbabwe u rwanda rwashoboye kuhashyira ambasade hanyuma n'indege ya rwanda itangira kuhakorera hanyuma na perezida wa zimbabwe ndumva yaragiriye ingendo nk'ebyiri mu rwanda n'abanyarwanda benshi barimo na kiriya kamanzi wa rdb yagiriye urugendo muri zimbabwe hakaba hari n'ibintu bimwe byagiye bihinduka nk'aho muri zimbabwe ubwo perezida munangagwa yari ari mu rwanda yavanyeyo ikintu cy'umuganda umuganda usanzwe ukorwa mu rwanda agerageza kugitangiza muri zimbabwe ku buryo hano buri cyumweru cya kane cy'ukwezi ku wa gatanu abakozi ba leta n'izindi nzego basaba gukora isuku bo bawise umunsi w'isuku basaba gukora isuku ku nyubako bakoreraho urebye rero hari ibyahindutse mu mibanire hagati y'u rwanda na zimbabwe ku buyobozi bwa munangagwa ariko nk'uko ibihugu bitandukanye zimbabwe ni igihugu urebye kitondera kugendera ku mategeko cyane kidapfa no gupfa guhindura ibintu kubera ko yenda umubano wahindutse uyu munsi cyangwa ejo mu rwego rwerekeranye n'imibereho y'impunzi nk'uko twe tubibona nta kintu kinini cyane cyahindutseho impunzi ziracyahabwa urebye ibyo zigenerwa mu rwego rw'amategeko n'abambuwe sitati y'ubuhunzi urebye ntabwo bigeze bakomwa mu nkokora ibibazo ahubwo bigenda bisa n'aho bigaragara ubu ngubu ni ibibazo biba biri akitwari ku kirebana n'imyitwarire rimwe na rimwe y'abanyarwanda sipeshari b'abadiporomate baba boherejwe na ambasade bigenda gute mu myitwarire yabo hano muri zimbabwe ugasanga rimwe na rimwe bibagirwa nkeka ko bibagirwa inshingano zabo cyangwa se imyitwarire bagombye gukurikiza bikurikije nk'amategeko y'ijone agengwa ya ivene agenga abadiporomate ko nakubwira ko hamaze kwirukanwa nk'abadiporomate batatu kuva aho ambasade y'u rwanda yagera muri zimbabwe mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani kubona rero abadiporomate bagera kuri batatu birukanwa mu gihe cy'imyaka itanu ni ibintu biba bidaha isura nziza igihugu bazira iki zimbabwe ntabwo akenshi ndavuga uko byagenze akenshi biza kumenyekana yenda nyuma bitewe bitewe n'amakuru yenda aba yanywa n'impunzi cyangwa se amakuru aba yavuye i kigali ariko ibivugwa cyane ni uko usanga abadiporomate rimwe na rimwe baba barenze ku mategeko agenda abadiporomate ugasanga nk'abadiporomate bashaka gukora amanama n'impunzi batabinyujije muri leta ugasanga abadiporomate barenze no ku mabwiriza ababwira aho bagomba kunyura n'uko bagomba kwitwara ugasanga bagiye nk'ahantu batemerewe guca batemerewe kujya batabisabiye uburenganzira rimwe na rimwe n'impunzi ugasanga zivuga ko abadiporomate rimwe na rimwe baba bateye ubwoba cyangwa se hari ibindi bikorwa byabaye muri make biba binyuranije n'amabwiriza bagombye gukurikiza ugasanga dongo ni ikibazo kimaze iminsi muri zimbabwe cyatangiye kugaragara aho ambasade y'u rwanda muri zimbabwe ifunguriye imiryango umuntu rimwe na rimwe akibaza niba yenda abantu baboherejwe hano yenda baba babwiwe neza inshingano bafite cyane ko zimbabwe ari igihugu kidakunda ko umuntu akinjirira mu birebana n'imiyoborere niyo waba uri impunzi hano muri zimbabwe ikintu cya mbere bakubwira bakubwira ko imiyoborere ya zimbabwe umuntu atagomba kwinjiramo cyangwa undi munyamahanga uba hano muri wese zimbabwe ntabwo ijya ibijenjekera iyo umuntu abifatiwemo ari umunyamahanga bimubera bibi cyane akeka ko rero aricyo kibazo kijya kiba ahangaha naho ubundi ukuyeho kuko habayeho gufungura za ambasade hagati ya rwanda na zimbabwe nuko rwanda ikorera muri zimbabwe hari n'ibyo bavugaga by'uko hari abashoramari b'abanyarwanda bagombaga kuza gushora imari muri zimbabwe ariko jenaruma ukuyeho ibyo byo izo insida zigenda ziba ntoya z'uko ubu ngubu ntabwo hari haba impinduka nyinshi mu buryo zimbabwe ibona abanyarwanda ngenda kumva ariko ni clofasi wari utakaje umurongo ariko ngira ngo aragarutse muri make muri make ni uko bimeze ntabwo abazimbabwe bari bahindura uko batekereza u rwanda kugeza ubu ariko nyine kubera ko nyine urumva biba byakoze imigenderanire hari ibintu byinshi cyane bihinduka hari ingendo nyinshi cyane abazimbabwe bakorera mu rwanda bajyanye na rwanda eya cyane ko inahendutse cyane kurusha izindi ndege zose zikorera muri aka gace abenshi bajya mu bihugu bakora efuperi mu rwanda ubu iyo bahuye nawe bazi ko bakubwira ibyo babonye mu rwanda ariko kugeza ubu amakuru tubona cyangwa ibyo tubona nta bintu byinshi cyane byari byahinduka mu byerekeye y'uko zimbabwe ifasha ifasha impunzi zaba iz'abanyarwanda cyangwa iz'ibindi bihugu biri muri zimbabwe turebe ibijyanye n'imibanire y'abaturage bundi hari igihe no mu busanzwe rimwe na rimwe habaho umwuka mubi hagati y'abenegihugu ndavuga abaturage b'igihugu runaka n'impunzi zahungiyeyo bishingiye ahanini kuri politiki nk'izo twavugaga cyangwa ku mpamvu z'ubukungu ndetse yewe n'iz'imyumvire y'abaturage ubwabo amateka y'imibanire y'impunzi z'abanyarwanda n'abanyamozambike kugeza ubu wayavugaho iki bwana habiyaremye
kuva impunzi z'abanyarwanda zashyika muri mozambike n'abamozambike babanye neza cyane babanye neza kubera ko abanyarwanda icyo bakoze ni uko bashatse ikibabeshaho noneho iyo ushaka icyo kwibeshaho burya ntabwo ushobora kubona uhaho wenyine kandi uba muri sosiyete ibyo bakoraga rero biba bibafitiye akamaro ariko bifitiye akamaro n'abamozambike cyane cyane ko abanyarwanda benshi imirimo bitaho ni iy'ubucuruzi ibintu rero bacuruza cyangwa amaduka yabo aherwamo n'abamozambike abamozambike baba bakunda cyane nyine ukuntu abanyarwanda babakira n'ukuntu bitabira umurimo abandi banyarwanda bake bakora mu mirimo ya leta nko mu bwarimu no kwa muganga bamwe na bamwe bagiye babona akazi no mu ma ong ariko aho bakora hose usanga ko abamozambike babishimiye muri make igihugu cya mozambike abaturage baho ni abantu beza cyane ntabwo bagira ikintu cy'ivangura noneho n'abanyarwanda rero kimwe n'abandi n'izindi mpunzi zose zihari ukabona ko zisabana cyane n'abamozambike babakiriye mbajije icyo kibazo kubera ko hari igihe ubona mu makuru hari aho bavuga bati impunzi z'abanyarwanda babatwikiye amaduka cyangwa se babateye mu nzu ibyo byakunze kugaragara mu bihugu nka za malawi niyo mpamvu nari mbajije uko bimeze aho ngaho muri mozambique muri mozambique ntabwo byakunze kuhaba gusa rimwe na rimwe sinzi niba sinagira uwo nshinja ariko ubona hari igihe haba habaye ibikorwa bitari bishaka kuvuga nabi impunzi ari abanyarwanda ariko ugasanga noneho kuko dutuye nyine mu turere twose twa mabugo ndi kuvugira hano aho mugenda ni muri mu mujyi mu murwa mukuru wa mozambique maputo ariko n'abatuye mu yindi mijyi nka za shayishayi za shimoyo ampura twese hose turavugana usanga nyine iyo ibyo bikorwa cyangwa ibyo bihuha bitambuka ahubwo usanga abamuzambike baza kubaza abanyarwanda bati ibintu twabonye cyangwa twumvise bimeze bite ko tutabibaziho muri make ugasanga koko abaturage muzambike ntabwo bapfa guhurukira ibigizi ahubwo bagerageza nabo kureba ukuri bakurikije ukuntu babana n'impunzi z'abanyarwanda n'imikorere yabo ya buri munsi metere ngabire nawe tubwira ibyerekeye amateka y'imibanire y'izo mpande zombi aho ngaho muri zimbabwe mu kanya tugenda tugana ku musozo w'ikiganiro murakoze ndatekereza ko hano muri zimbabwe naho urebye ntabwo imibanire y'impunzi zaba iz'abanyarwanda cyangwa izindi ziri muri zimbabwe zavuye mu bindi bihugu harimo n'abo mu zimbabwe icya mbere kibitera ni uko hano muri zimbabwe urebye hari impunzi nkeya ntabwo ari impunzi nyinshi ku buryo zatera ikibazo gikomeye cyane ikindi cya kabiri ni uko impunzi zahageze byaterwaga wenda n'uko ibyo bari n'ukuntu bari babaye mu bihugu ariko nk'abanyarwanda buriya burya bazwiho kuba abakozi bakaba n'abahanga hano muri zimbabwe mu mashuri abanyarwanda bazi kuba ari abahanga abanyarwanda benshi baraje bariga babona impamyabushobozi nziza muri za kaminuza nyinshi babona amanota meza hakaba impunzi z'abanyarwanda nyinshi zagiye zikora impamyabushobozi muri zimbabwe zikaba zikora mu bintu mu mirimo itandukanye haba muri zimbabwe haba mu bindi bihugu bya sadeke yewe hari n'abavuye muri za zimbabwe bajya gukora mu bindi bihugu na za amerika na za australia n'ahandi kubera impamyabushobozi babaga bakuye hano muri iki gihugu hari n'izindi mpunzi zikora hano muri zimbabwe bamwe bakorera leta abandi bakaba bikorera mu byerekeye ubucuruzi harimo abari mu buhinzi harimo abatangiye no gukora ibyerekeranye n'inganda muri make imibanire urebye ntabwo kugeza ubu ngubu hari haba ikibazo hagati y'abazimbabwe n'abanyarwanda ikindi nakongeraho ni uko ari muri iki gihugu uko cyari gikoze mbere uko zimbabwe yabonye ubwigenge gikererero nko muri za mirongo inani abazungu bari barayikoze kuri moderi y'i burayi abazimbabwe bari bamenyereye gukora nk'uko i burayi bakora ariko aho ubukungu bw'igihugu butangiye kutagenda neza nibwo abazimbabwe batangiye kumenya ibyerekeranye no kwihangira imirimo aho rero niho abanyarwanda bagiye bagera muri ibi bihugu bya sadeke na zimbabwe irimo abanyarwanda urebye nibo babigishije amazimbabwe ibintu byo gukora za taransiporo bakoresheje amatagisi bita za hiyasi cyangwa twegerane mu rwanda abanyarwanda nibo bazanye ibyo gucuruza hano muri iki gihugu bita amatakishopu cyangwa se za butike abazimbabwe bakaba baragiye babigiraho hari n'ibindi abanyarwanda batangiye kugenda bazana by'imihingire hari abasigaye bahinga n'ibitoki ugasanga ubushize nk'uko abashinzwe impunzi bari bagiye mu nkambi bavugaga ko abazimbabwe bari kugenda bigira ibintu bimwe na bimwe ku mpunzi ikindi nanone nababwira ni uko urebye ubuyobozi bwa hano muri zimbabwe abantu benshi bari mu buyobozi bwa zimbabwe nabo babaye impunzi mu gihe barwanyaga agashakabuhake ku buryo ibibazo by'ubuhunzi n'uko impunzi zibayeho babyumva neza muri make rero nta kibazo kugeza ubu ngubu cyari cyaba hagati y'imibanire y'abazimbabwe n'impunzi ziri hano zaba iz'abanyarwanda cyangwa iz'abandi baturutse mu bindi bihugu bya afurika cyane cyane ko muri make umubare w'impunzi ari muto cyane ku buryo utateza ibibazo turagenda tugana ku musozo bwana habiyaremye ukurikije uko ubibonaho muri mozambique yego ntabwo waba umuhanuzi ariko ni igitekerezo cyawe cy'uko iyo uterera ijisho ukareba ejo hazaza imibereho y'impunzi z'abanyarwanda imeze gute birashoboka ko hari abatekereza gusubira mu rwanda birashoboka ko ubwenegihugu bwazaboneka nk'uko twabivugaga ejo hazaza urahabona ute ugenekerereje
biragoye gusubiza icyo kibazo kubera ko nk'uko babivuze nyine uko ibintu bigenda bihinduka burya n'imigambi abantu bari bafite irahinduka mbere wabonaga mozambique cyarabaye nk'igihugu cya kabiri cy'abanyarwanda nyine ko babuzima mu gihugu cyabo mozambique yabaguye neza ariko nyine ukurikije ko ibintu bigenda bihinduka imvugo mbi ituruka ivuga impunzi nazo zirahari kuko usanga nk'ari nk'aho amagambo ambasaderi yigeze kuvuga mu kinyamakuru cyitwa kanari de mozambique avuga impunzi nabi cyane ibyo sinshobora gutinya kubivuga kugira ngo nabyumve atazabisubira ni ibintu byerekana ko mbese ko abanyarwanda b'impunzi bibaza ko mozambique itazakomeza kubabera igihugu cyabo cya kabiri ariko ukurikirana nanone nk'uko yabivuze abantu benshi muri mozambique cyangwa se abayobozi benshi bo muri mozambique nabo babaye impunzi bazi neza ko nta muntu uhunga kina abafite ikimubabaje abafite icyo ahunga bigatuma rero ko kubera ko tumaze igihe kinini muri mozambique abantu babyariye abana abo bana ntabwo bazi u rwanda nta nubwo bazi ururimi rw'u rwanda benshi ntibazi n'ikinyarwanda subira inyuma gato y'umurongo wari ubaye nk'ucika nari mvuze nti birumvikana ko uko ibintu byagiye bihinduka utakwizera neza ko abanyarwanda icyizere bari bafite mozambique twari twafashe ko igihugu cyacu cya kabiri kiri cyose ku banyarwanda bose kubera ko harimo ibintu bimwe na bimwe nyine byagiza bihungabanya abanyarwanda ariko muri rusange numva ko abanyarwanda bazakomeza kuba muri mozambique igihe cyose bazaba bata icyo bahunze kikiriho ibyo mbivuga mbikuye kubera ko abana twabyaye ni abamozambike umubare w'impunzi ziri hano abana bacu baturuta ubwinshi kandi abo bana bose ni abamozambike igihugu barimo baragikunze nkumva rero nta kundi byagenda bazakomeza kuba muri mozambike noneho rero ibintu byo kuvuga ko ejo hazaza hatazamera neza ngewe nkunze kubivuga ko uko byagenda kose kino gihugu abantu benshi barimo cyane cyane abayobozi nabo babaye impunzi bakaba bazi ko guhunga atari ugukina guhunga ntabwo ari ari ibintu byo kuvuga ngo ni turisi muzahugiye mu bintu gutembera cyangwa kuryoherwa umuntu ahunga ababaye aba numva rero ko uko byahinduka kose nkurikije uko abamuzambike mbabona uko tubanye nabo uko tuganira nabo abenshi bumva neza akababaro k'impunzi bumva ko niyo ibintu byahinduka umwana w'u Rwanda ugakomeza kuba mwiza na Mozambique ntabwo yari bibi kuri njyewe ariko amategeko azakomeza kubahirizwa arengeje impunzi tujye kwa metere ingabire nawe ikibazo ni kimwe n'icyo muri mozambique
nk'uko nk'uko ubivuze ntabwo ejo haza ntabwo uhazi ntawe uzi uko bizagenda ariko icyo ngiye ni uko nk'uko abivuze hari ikibazo ubu kimaze kugaragara cyane ko impunzi nyinshi zimaze kumara imyaka myinshi muri ibi bihugu harimo abagiye bashaka abanyagihugu harimo abagiye babona izindi oporutunite bakaba bajya mu bindi bihugu cyangwa bakaba bafite ibindi bakora ntekereza ko ku kibazo cyo kurangiza ubuhunzi kigomba gukemurwa binyuze mu nzira za politiki hanyuma kandi nkatekereza ko abantu umwana umaze imyaka makumyabiri n'irindwi umwana wavukiye mu gihugu amaze imyaka makumyabiri n'irindwi cyangwa mirongo itatu aba yumva yisanga mu gihugu abayemo kurusha uko bamusubiza mu gihugu yavukiyemo cyane ko ibyo ngibyo ari nibyo nkurikije ubushakashatsi maze gukora aribyo bikunda gutera intambara ugasanga umuntu yisanze mu gihugu nta kintu azi nta muco azi ntiyigeze ahaba nta muntu azi ugasanga ibyo biteye revolte mu mitekerereze ugasanga bitumye hakomeza kuba intambara ategereza ko uko bizagenda kose hari ibintu byinshi bishobora guhinduka bizaterwa n'uko situwasiyo imeze ubu ngubu turi mu gihe cya kovidi aho ibihugu byose byazahajwe n'ubukungu kubera izo mpamvu ibihugu byinshi byo muri sadeke cyangwa n'ahandi hose ku isi biri kugerageza kureba ukuntu byarwana ku bene igihugu babyo no kuzahura ubukungu bwabyo atekereza ko ibyo bishobora gutuma impunzi zishobora kwibagirana aho ngaho rimwe na rimwe ibyo bihugu bikaba bishobora no gufata ibyemezo byo kuvuga ati nari mutahe iwanyu kubera ko ntabakunaniye ibyo nanone bikaba bishobora kwafekita ubuzima bw'impunzi cyane ko ibi bihugu byo muri sadebe byizaho na zimbabwe urebye bifite amikoro ahagije yo gufasha impunzi akenshi bishobora kuba impunzi imfashanyo ziba zavuye hanze izo mfashanyo mu gihe zigabanutse ugasanga bishobora gutuma imibereho y'impunzi ishobora kwangirika kandi ikaba mibi ibyo rero nanone bishobora kuzagira ingaruka ku burenganzira bw'impunzi cyangwa uko impunzi zibayeho ikindi nakongeraho ni uko ikibazo cy'iterabwoba kiri muri mozambique gishobora kuzagira icyo bihindura ku mpunzi cyane ko nka mu gihugu cya zimbabwe harimo zavuye muri mozambique wabonaga ubuyobozi busa naho bakaza ingamba zo kugira ngo barebe ko impunzi zibayeho kubera ko bakekaga ko abo baterabwoba bashobora kwihisha mu mpunzi ugasanga bashobora guhungabanya umutekano wa zimbabwe ibyo rero nanone bishobora gutuma uko igihugu cya zimbabwe kibona impunzi cyangwa kizifata bishobora guhinduka kubera ko gishobora gutekereza ko tugomba kurinda uburetugire bwacyo cyane kurusha uko impunzi zafatwa ariko nk'uko burya natangiye mbivuga bucya bwije ejo kandi ntawe umenya uko undi azaramuka impunzi z'abanyarwanda zahunze kuva muri za mirongo itanu n'icyenda hari n'abavuga ko zahunze kuva muri magana inani na mirongo icyenda na gatandatu igihe cyose ikibazo cy'umuntu cyashyize kurangizwa mu buryo buri wese atacyumva mu cyarangiye neza kandi burundu ntekereza ko rero ubu ngubu nko ku kibazo cy'impunzi z'abanyarwanda hagomba kuba ubushake bwa politiki hagati y'inzego z'u rwanda impunzi n'ibihugu bizirimo ngo bicare hasi baganire n'impunzi barebe uburyo nyabwo impamvu nyayo ituma ikibazo kitarangira hanyuma bakagikemura abumva bashobora gutaha bagataha hanyuma ikindi nanone nakongeraho ni uko tugeze nko mu gihugu cya zimbabwe umunyamahanga bimugoye kukibamo kurusha uko impunzi zoroheye ibyo ngibyo rero bikaba bituma na n'uwaba atekereza ko wenda ashobora kuvuga ati ngewe noneho nshaka gutaha ndashaka gufata yenda urupapuro rw'inzira rwa pasipoti nkakora muri zimbabwe inzitizi ziriho zo kugira ngo abe muri icyo gihugu ni nyinshi abanyica ko rero nazo izo nzitizi ziramutse zigabanijwe yenda byaha impunzi zimwe na zimwe avantaje yo kuvuga ko bahita bavuze bati ibyo bunzi turaburetse dufashe gusubira iwacu ariko tuzera hano muri zimbabwe ariko abenshi usanga bo muganiriye bavuze bati yewe ndaguma ahangaha ndi impunzi zimbabwe iramutwemeye ko mu rwego nzabubona ariko nitabwemera kugira ngo mfate pasipoti y'u rwanda nzongera ngende nk'uko navuye muri iki gihugu nk'uko na rwanda nkagera muri iki gihugu cya zimbabwe ubwo rero ntabwo ntabwo ushobora kwicara hasi ngo uvuge ngo ejo cyangwa ejo bundi hazazigamye ibyatsi muri make ntawe uhazi ubwo ejo cyangwa ejo bundi uko niko bizaba bimeze kubera ko bizaterwa n'uko politiki y'ibihugu n'imikorere yayo n'uko amahanga abona ibibazo by'impunzi n'uko impunzi nazo zibona ibibazo biri mu rwanda bitewe n'uko byahinduka cyangwa se ntibihinduke nicyo kizadetermina ngo hazaza y'impunzi hameze hate wari ukuntu ndagushimiye cyane metere ingabire reka twanzure noneho mu kiganiro nk'iki hari igihe umuntu akunyura mu ijambo cyangwa se haba hari igitekerezo wifuzaga gutanga cyangwa kongera ku cyo wavuze ntubone uburyo bwo kukivuga niba nk'icyo gitekerezo gihari bwana Clofas habiyaremye umwanya n'uyu wanzura mu ngendo yagushimira ikiganiro twagiranye kandi nongere mbwire nyine abanyarwanda bari muri mozambique ko impunzi z'abanyarwanda aho ziri ku isi hose ko nazo ubwazo zigomba kureba ukuntu zihagararaho zikarengera uburenganzira bwazo igihe bushaka kubura kuko ntabwo leta twahunze ari izatubungabungira uburenganzira bwazo ni twebwe tugomba kubwibungabunga kumva ko rero tugomba gukurikiza amategeko y'ubu turimo ariko tugasaba ko nabyo biduha umutekano kuko abo twahunze ntabwo ari bazadushakira umutekano cyangwa ari bazabiriza leta twahungiyeho ukuntu zagombye kudufata ahubwo nitwe twebwe twagombye kuvuga uko tugomba gufatwa n'icyo twahunze ko kigihari kugira ngo na hcr ntizongere gukora ikosa nk'iryakoze ndetse niba ngombwa izasubira inyuma yumve ko biriya byo kuvuga ngo ivaniyeho abanyarwanda ubuhungiro atari byo kuko uwo twahunze ntabwo ariwe ugomba kujya kubera hcr ngo babwire noneho bagaruke icyo bahunze cyararangiye cyararangiye guteze kandi ko kigihari metere Henri paul ngabire dusoza nawe igitekerezo waba wapfukiranye urebye muri make icyo nagumya kwibutsa ni uko kuba impunzi ntabwo urebye ibihugu bifata nk'aho ari uburenganzira bifata nk'aho ari nk'aho ari imbabazi umuntu aba agiriwe ubwo rero kubera izo mpamvu impunzi zigomba kwibuka ko zigomba kwitonda kandi zigakurikiza amategeko y'ibyo bihugu zikayakurikiza uko yanditse n'ibyo ashaka kuvuga kubera ko igihe cyose amategeko y'ibyo bihugu yakurikije ibi bibaviramo ibibazo bigoye cyane bishobora kubaviramo gutakaza ubuvuzi naho ku byerekeranye ahazaza hazwi muri make ntabwo muri ntekereza ko impunzi arizo zizadetermina kuko hazaza hazo hazagenda izaterwa n'imiyoborere u rwanda n'imiyoborere muri ibi bihugu ariko nanone izo mpunzi nazo zigomba gushyiraho akabo gukora icyo bita robingi cyangwa kwerekana ziba zikeneye kuba muri ibyo bihugu bishobora kuba kandi zishaka ubundi buryo hari uburyo hcr itanga hari ibyo bita kubajyana mu bihugu byo bita resetimenti aba ntekereza ko uko bizagenda kose byanze bikunze bizaterwa n'uko ibihugu izo mpunzi zikomokamo bizabyitwaramo mu kurangiza ibibazo bitera ubuhunzi ibyo bihugu nibiramuka birangije ibyo bibazo bitera ubuhunzi zishaka gutaha icyo kibazo kizarangira ariko igihe cyose icyo kibazo gishatse kurangirizwa hejuru mu bintu bya diporomasi izo muntu zitabaye konsawutedi cyangwa ngo barebe neza niba icyo kibazo cyarangira burundu buri gihe kizahora kizahora gihari kandi kizagumya gutera intugunda muri afurika gituma ahubwo n'abari bari muri ibyo bihugu nanone bongera kuba impunzi aba rero nsaba ko ari umuryango w'abibumbye ari ibihugu zahungiyemo zaba iz'abanyarwanda cyangwa iz'abari ari impunzi ubwazo buri wese agomba gushyira hake kugira ngo arebe ko icyo kibazo gitera ubuhunzi gitera gituma abantu bagumya kuva mu byabo bagahunga kirangira asigaye abaturage bagatura mu mahoro bagatura bagatunganizwa bakibanda ku iterambere hanyuma umugabane wacu w'afurika ugatera imbere tukazaraga igihugu cyacu afurika yacu cyangwa se umugabane wacu tukazaburaga abana n'abuzukuru azishimira agatunganya aho kugira ngo bajye batakaza igihe buri gihe bajya gukemuza ibibazo by'ingenzi abanagira ngo nanone nibutse wenda kandi kandi nibagiwe hari n'avuze ni ibindi bibazo bigenda biza bitewe no gushyira nk'impunzi mu nkambi ibibazo byerekeranye na environoma impunzi ahantu ziri ari nyinshi cyane hari ikibazo cyo gutema ibiti kwangiza ibidukikije ibyo nabyo bikaba bishobora kuza mu gihe kirekire bishobora kuzatuma kubaho ibibazo hagati ya kominote aho impunzi ziri n'impunzi ntekereza rero ko ibyo bibazo byose ibyo bihugu biramutse byicaye bikabyigaho ari igihugu cyane kiba kivamo izo mpunzi n'izo mpunzi ubwazo n'ibihugu byakiriye bashobora kubirangiza either izo mpunzi zigataha cyangwa se bakazishakira ahandi zajya cyangwa se biramutse bishoboka ibihugu bya afurika bigomba kugira umuco wo kuvuga ko niba umuntu ahamaze igihe nawe bamureka akaba uwabo akaba yabona ubwenegihugu ibyo nkeka ko byarangiza dushobora ikibazo cy'impunzi kurusha guhatira abantu gutaha rimwe na rimwe bagenda batabishaka cyangwa batabishaka murakoze metere Henri paul ingabire umunyamategeko wazobereye mu byerekeye amategeko agenga impunzi ufite kandi n'impamyabumenyi y'icyiciro cya gatatu mu birebana n'uburenganzira bwa muntu ndagushimiye cyane kwitabira ikiganiro muri sanga hano ku ijwi ry'amerika nawe ndagushimiye bwana Cleophas habiyaremye umuyobozi w'impunzi z'abanyarwanda muri mozambique ndagushimiye cyane kwitabira ikiganiro muri isanga hano ku ijwi ry'amerika nanjye ndagushimiye cyane nanga turavuga ngo oburigado
oburigado nshimiye kandi namwe mwese inshuti z'ijwi ry'amerika by'umwihariko ikiganiro muri sanga mbibutse ko mushobora kugisanga ku rubuga rwacu wa eshatu radiyo yacu viyowe akadomo komu mugakomeza kugikurikira naho ubutaha kuri mikoro mwari kumwe na jeffrey mutagoma